muteze amatwi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya ibiganiro byayo ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku burundi mwiriwe neza abatwumviriza mwese kuri mikoro muri kumwe nanjye hozine umunezero kaze kuri radiyo ijwi rya amerika abagizi ba nabi ntami batabura hajya na mw'uburu isatu birahizwe cyuma no gaha rero ahantu hari abantu benshi nubwo bahurira ngaho nyine mbwa ntibaba bavuye mu rugo rumwe baba bose bafite imico yibisangije kandi no muri abo nyine hashobora nyine abantu nyine bakora ikibi
uyu ni cyiza sadiki umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe setemu avuga ku ngingo yo kubuza abashoferi b'amakamyo avana ibidandazwa hanze y'igihugu ingingo ijyanye no kurara mu bibanza bihagarikwa muri ayo makamyo iyi nkuru cyo kimwe n'iyindi yerekeye abakenyezi b'abarundi bakora mu mwuga wo kumenyesha amakuru bahungiye mu gihugu cy'u rwanda uburyo biyunganije bagatangura ishyirahamwe ry'uburiro ni mu kanya gato mu biganiro byacu murabe hafi y'amaradiyo yanyu abashoferi batwara imiduga y'amakamyo avana ibidandazwa hanze y'u Burundi ntibacemerewe kurara aho imiduga yabo ishikira aba bashoferi bavuga ko bagiye guhomba kuko ata amafaranga y'uburaro bwo mu mahoteli abakoresha babo baba babatekereye igipolisi kimenyesha ko iyo ngingo yari isanzweho ariko ko aba bashoferi bagumye banga kuyubahiriza ni nkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eloge wiri kaneza
ibiduga bizana ibidandazwa bikuye hanze y'igihugu cy'u Burundi byose bishikira hafi y'ikiyaga ca Tanganyika aho bita kuri gare routière ivyo bikamyo bihamara igihe biba bikirindiriye ko bijanwa ku kivuko ca Bujumbura gupakurwa ku metero nkeya zaho biba vyashikiye kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi heze hari kutumvikana hagati y'igipolisi n'abashoferi batwara ivyo biduga igipolisi cafashe ingingo yo kubabuza kurara muri gare routière igipolisi kimenyesha ko iyo ngingo yari hasanzwe ariko ko abashoferi bagumye banka kuyishyira mu ngiro ibishikirizwa n'igipolisi binashimangirwa kandi n'ishyirahamwe rijejwe gutunganya ibikorwa mu gisagara ca Bujumbura Setemi umuyobozi mukuru wa Setemi Ciza Sadika asigura ko iyi ngingo ariyo kurinda ingorane z'umutekano muke zoshobora kwaduka narirya muri ico kibanza hari abantu benshi bakanahatekera imfungurwa hasanzwe hari n'igitoro kugira ngo ahantu muri garukera ni ahantu hijura imiduga myinshi ivuye hanze bitandukanye ugasanga ifise nyine ibitoro n'ibibazo by'abantu n'abakaca baba ngaha indani abagizi ba nabi ntami batabura hajya na mw'uburu isatu birahizwe cyuma no gaha rero ahantu hari abantu benshi nubwo bahurira ngaho nyine mbwa ntibaba bavuye mu rugo rumwe baba bose bafite imico yibisangije kandi no muri abo nyine hashobora nyine abantu nyine bakora ikibi bisaba ko twe mu rwanda rwa leta bajya abantu nyine tubacungira umutekano wabo n'ibintu byabo tubicungera kugira ngo impanuka ntize ziboneke ariko abashoferi b'abatanzaniya bo babona ko iyi ngingo yafashwe giturumbuka banamenyesha ko ata buryo bari batekanije bwo kurondera amahoteli bararamwo uyu mugabo akoze akazi ko gutwara ibiduga vya rukururana imyaka mirongo ibiri n'itanu kwa kweli imetuathiri kiasi kikubwa sana kwa sababu maisha ya dereva siku zote anategemea gari.
Ahagira ati mu by'ukuri iyi ngingo yadukozeko rwose mu bisanzwe ubuzima bw'umushoferi n'imodoka tuva Tanzania abatari bake nta handi dukika umusaya atari mu muduga ukutubuza kurara hano byadukozeko kandi uruhombo ni runini cyane jewe ngifata urugendo nza sinari niteguye mu mufuko nari nzi ko nzoza nkinjiza umuduga nkawuraramwo hanyuma nkisubirira inyuma iyi ngingo yafashe giturumbuka yo kutubuza kuryama mu miduga yacu rero imvise ko ingaruka kuko nta mafaranga yo kurara muri hoteli nayo nateguye nta mahera y'i hoteli mfise sina pesa kurara guest abandi nabo nk'uyu mugabo basigura ko bigoye kuvirira rwose imiduga batarashikiriza ibidandazwa bene vyo tunapokuja na gari mi nalinda mzigo na gari yangu ninapolinda na maana kila kwenye gari tuje n'imodokari ndinda ibicuruzwa co kimwe n'umuduga kuko mu gihe ibidandazwa bitarashikiranye n'ivyo ni nk'uko ari ivyanje none ninarara hanze hanyuma hakaza umuntu akira ivyo bicuruzwa nzosigura iki ahubwo amakosa azoja kuri jewe ari je nabizimije ntegerezwa kurarira ibidandazwa gushikanye n'ivyo vyakiriye bavuga ngo turare hanze na bagenzi banje b'abashoferi nta n'umwe azi ico mfise mu muduga cyangwa uko ibintu bipanze bakeneye ko tuje hanze baze twandikiranire ndabereke nti imodokari irimwo ibi na biri hariya hanyuma batujane iyo turyama amahoro yangu ina hiki na hiki na hiki, watupeleke sehemu ya kulala iliyo salama.
umuyobozi mukuru wa setema arahumuriza shiza sadiki yemeza ko ingingo zose zafashwe kugira ntihagire ikintu na kimwe cibwa canke ngo gitakare hazokwinjira abashoferi kandi bafise ibaranga utafise kiriya kimuranga rero inomero kiriya kimuranga rero ngo tuca twandika mu gitabo n'umodokari wiwe agiyeko umutekano w'ibintu hari ukuntu uteguwe ko n'ahandi birakogwa nta kimwe biba abashoferi b'abatanzaniya bo basaba ko boja baranyarukirizwa gupakururirwa ibidandazwa kugira ngo ntibatakaze umwanya n'uburyo na rya ba shebuja ata amafaranga y'icumbi basanzwe babaha Mimi mapendekezo yangu ninachoomba ambacho kingefanyika kama kweli swala la kulala jewe hapa icifuzo limekataza.
canje nimba banse by'ukuri ko turara ngaha ni uko tugishika boca bapakurura ibintu tugaca twisubirira inyuma nta muntu tuzoshwana kubera ahantu ho kuryama mvuye tanzaniya baca bapakurura ubwo nyene nitahire kuko nta nzu mfise yo kubamo jewe mu bindi bihugu aho tuja nta minsi myinshi tuhamara ni iminsi ibiri gusa kubugira gatatu ugaca utaha urumva ivy'uburaro ko bitaba bituraje ishinga no ngaha twifuza ko vyoba gutyo ubu hari abashoferi bumvise ko baza mu burundi baca biyankira ivyo ni bibi aho umuntu yiyumvira gutyo kuko twese turakeneraniye tunategemeana mtu anapofikia mawazo kama hayo anakuwa amefika mbali eh, kwa sababu tunategemeana umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rijejwe gutunganya ibikorwa mu gisagara ca bujumbura setemi yasezeraniye abo bashoferi ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira ngo ababafasha kurihira ibidandazwa vyabo abo bita abadekarahant bazohore banyarutsa ntibasubire kuhamara iminsi myinshi kuri uyu wa kabiri ciza sadiki akaba yagirishije inama abo bashoferi b'abatanzaniya ari kumwe n'abaserukira igipolisi eroge wikaneza bujumbura ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuza ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
Abakenyezi b'abarundi bakora umwuga wo kumenyesha amakuru bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bagiye hamwe buguruye inzu y'uburiro i Nyamirambo mu gisagara ca Kigali. Iki gikorwa cyo kudandaza imfungurwa bavuga ko kibafasha gusahiriza uburyo bari baras- bari bari basanzwe baronka. Umenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika Tabita Mukamusoni niwe yaduteguriye iyi nkuru.
akiwacu resitora ni inzu y'uburiro y'abarundikazi basanzwe bakora umwuga wo kumenyesha amakuru uyu mukenyezi ni umwe mu bagiye hamwe bugurura akiwacu amenyesha ko iki gikorwa baciyumviriye kugira ngo basahirize uburyo bari basanzwe baronka abamenyesha amakuru twagiye hamwe twavuye mu burundi duhunze nk'abamenyesha amakuru nyene tugeze ino dusanga biragoye akazi gukora amenyesha amakuru aziko turakora rimwe rimwe twagize agashirahamwe k'abantu batatu umwe wese arazana agatahe gato gato aba afise twiyumviriye kugura ikintu exceptionnel atawundi muntu n'umwe afise twiyumviriye ico resitora duca tuvuga ati twebwe ntitwogera resitora nk'u rwanda reka tugire resitora y'ibintu n'uwo adafise batangura rero kwiyumvira iby'uburobe n'indagara by'ifi capati gitetswe nke- nk'ikirundi nyene muri iyi nzu y'uburiro abaguzi benshi ni abarundi kuko ngo bahakundira imfungurwa z'i burundi zitekwegwaho aba ni bamwe mu bo twahasanze baje gufungura mama ishara yakora neza sana ngaha ni capati nziza tv urumva ibintu nk'ibyo vrema kugira ugire ngo ngo mitsingi uca ngaha kwaza ukanga tv kakufasha mu nda ikintu dukunda cyane ngaha ngaha dukunda uburobe n'indagara bana bana babaye i burundi dukunda uburobe n'indagara n'isamaki cyangwa ikawa ejo haza abana bavukiye mu bihe dukunda akantu kitwa ikawa na tv kandi tuje nka muri resitora tugendagara si iwacu i burundi tukajya ibitunguru n'ibiharage by'amabisari n'ubururu kenshi kenshi n'ubururu cyane burahari sana n'ibyo dukunda nka kugura igituma tuza ngaha kenshi aha twakwiye tuhita ariko ari ku isanganiro ry'ihuriro ry'abarundi imyaka tujya usanga zifite akanovera k'iwacu mu burundi kuko zi- kenshi ziba ziba zavuye iwacu mu burundi ugasanga abo turi kumwe bose turaga duhuza kuko twese turi mu ngorane zimwe aho kuko iwacu resitora nta ngorane y'abagura bafise ariko basaba leta y'u rwanda kubagabaniriza amatagisi kuko amatagisi maremare batangishwa ngo atuma badatera imbere ngo bagire umwete wo kubandanya urudandazwa abantu barazi banodini bakunda kuza ngaha bavuye i burundi n'abanyarwanda cyangwa abakongomani babaye i burundi bazi ibintu by'i burundi ubu rero uko bimeze baraza bagakomanda ibintu duteka ngaha ni cyane cyane indagara uburobe inyama ibiharage by'amamesa ko amamesa zino ntibayarya mu rwanda nta mamesa barya cyane cyane dusaba leta y'u rwanda kuko twebwe byitwa ko turi impunzi tugabaniriza imisoro kumva ubu turi imisoro nk'abandi bose ntibaraba ngo wowe urakenye cyane iki urinze uja muri ubwo rudandazwa urima nk'abandi ni ukuvuga rero ko baravye iyo tuba twaravuye n'uburyo dufise butugabaniriza imisoro ikindi kibazo aba bakenyezi bafise ni umutahe iyi nzu y'uburiro ifise iziko rimwe ry'ikizungu rikoreshwa gaze bavuga ko kimwe mu ntambamyi bagira harimwo iri ziko rimwe kuko ntibaheza ngo bihutishe urudandazwa rwabo nk'uko babyifuza nko mu gihe abakiriya baba babonetse ari benshi basaba abandi barundi bari ngaha mu rwanda bafise uburyo kubasahiriza kugira bimwe mu vyo badakwije babironke i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
Urutonde rw'ibiganiro byacu turubashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu email radio yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adresse radio yacu no kuri internet wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Tuibutse ko mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu birabandanya Imyaka 16 iraheze abarundi bashize igikumu ku masezerano y'Arusha muri Tanzania ishira hamwe Parseme ryo mu Burundi risaba ku itariki ya 28 y'ukwezi k'umunani yohora yibukwa nk'ayandi matariki adasanzwe yibukwa mu gihugu iryo shira hamwe risaba kandi ko ho kubakwa icibutso c'ayo masezerano ivyo umuyobozi w'iryo shirahamwe Faustin Ndikumana yabivuze mu kiganiro muri Sanga co kuri uno muhingamo ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema
tubihera kuko urazi ko uburundi cyabaye igihugu kigeze kuja mu ndiyane n'intambara zidasanzwe abarundi barahunga barirukana baratuzanya intambara zabaye mu gihugu twuhirwa turazivuga kuva mu mirongo itandatu na gatanu mirongo itandatu n'icenda irindwi na kabiri inani n'umunani mirongo icenda na rimwe mirongo icenda na gatatu mbere icenda na gatatu byamaze n'imyaka n'iyindi iyo igihugu rero cyagiye mu ndyane hakagira igihe abeneco bashobora guhura bakaronka ikintu bashobora guhurirako kibatuma basubira mu nze- mu- mu nzira yo gusubiza hamwe kiba gikwiye kuba intibagirana kuko ayo masezerano bwa mbere hoho kuva kimwe mu bihumbi bibiri na kabiri kuva kimwe mu bihumbi bibiri niho hari hatanguye umugambi wo gusubiza hamwe kw'abarundi ibyagiye birakorwa byose gushyika uno munsi yisunga amasezerano yarusha mbere amasezerano yarusha n'ubu ntarahera gushyika ntarahera kuja mu ngiro edi kuko na wa mugwi wo gutohoza ukuri no kurikuriranira murazi ko ari ukijaho kugira abarundi bagire ico bita reconciliation definitive uriho ukijaho urumva uwo mugwi nawe nyene uri mu masezerano y'iyarusha biriya byose vyagiye biraba habaho inzego z'inzibacuho zifata kibanza guhagarika ingwano bine bita seserufe byari mu masezerano y'iyarusha ibijya byo gusubiza abantu mu byabo ngo reaviation de sinistre abo bademobilize bagasubira mu zabo bagashobora gusubizwa icyo bita reinsertion mu gifaransa ibyo byose biri mu masezerano yarusha ibibwirizwa shingiro rigaburira ubutegetsi abarundi ku buryo bimwe bavuga bati barakumirana mu by'intwaro hariho akarengane ibyo byose biri mu masezerano yarusha hari abahora bumva ngo umugungo ushinzwe amatongo gusubiza amatongo byose biri mu masezerano yarusha ibintu byose uburundi buri kubara ko uno munsi no gusubira mu ntwaro rusange byose biri mu masezerano yarusha urumva gushika rero uno munsi abantu nuko batabingira abarundi batabizi ibiri mu masezerano yarusha ntibirahera ntibirahera kuja mu ngiro turacabandanya bavyita rero processus urumva rero kubona abarundi baragize igihe bakavuga bati turasinyiraniye amasezerano yodutuma tuvavanura n'inzira y'indyane tukumvikana ingene z'igihugu bigenda tukumvikana ingene abasinzikajwe impunzi abamwe bitwa abadepase bose bosubizwa agateka kabo ni umunsi wari ukwiye kuba ntibagirana kuko nk'urwaruka rwa rutsubu niho gukwiye kumenya tuti ruti harageze igihe abarundi baravavanura n'inzira yo kudahuza yo kuryana batangura inzira nshasha yo gusubiza hamwe inzego z'umutekano zihari bavuga ati zirimwo bose zikingiye bose zose ziri mu masezerano yarusha ibihumba byo kuvuga ngo ubukingira inzego inzego zivuye ku gitugu vya kudeta ibihumba bigize iminsi bivuga ngo vy'amahonyabwoko byose mu masezerano yarusha biranditse ingene bitegereza gukingirwa n'inzego nyene zovyifatamwo ariko bwana faustin ndikumana ukurikije ibimaze iminsi bivugwa ndetse hari n'ibiherutse gutangazwa n'umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe ibiganiro bihuza abarundi mu gihugu yavuze ko bamwe mu barundi bifuza ko itegeko nshinga ry'uburundi ryajya hejuru y'amasezerano yarusha hari n'abantu basigaye batavuga rumwe kuri ayo masezerano ubwa mbere wo kuvuga ngo itegeko ibibyigwa shingiro rije mu masezerano rije hejuru y'amasezerano yarusha wumva bishoboka gute ubwa mbere ho amasezerano yarusha niyo avuga ingene ibyigwa shingiro ryojaho n'ingene ryomera ayo masezerano yose niyo avuga ingene rizomera kandi iryo bwigwa shingiro riri muri riri muri ivyo vyinshi bisabwa n'amasezerano yarusha iyo turiko turavuga ga edigwema umugwi wo kuri no kurekuriranira ugira ucugenda kubisanga mw'ibwirizwa shingiro iyo turiko turavuga ivya reinsertion byogenda kubisanga mu byiza shingiro ibyiza shingiro rifatira ku kigabane cyo mu masezerano yarusha kivuga ivya demokarasi n'intwaro ibereye amasezerano yarusha rero aha intumbero yuko ibyiza shingiro imwe rizogenda iryo byiza shingiro rero dufise uno munsi rica ryisunga iyo protokole ya demokarasi ingene yifashe mu masezerano yarusha bijya byose wumva ngo vya ombudsman vyagiyeho byose vyabanje kuba amasezerano yarusha wumva ibyiza shingiro rihari ubu biri muri ivyo amasezerano yarusha yagiye arasaba nakubwiye yuko amazina yarusha yoja munsi gute kandi n'ubu asirikare aja mu ngiro mu kugira nywanisha abarundi nayo n'urya mugwi wo no kurekuriranira ukiriko urajaho ikindi naco ni uko no muri iryo bwirizwa shingiro nyene bavuga ngo rije hejuru no muri iryo bwirizwa shingiro nyene harahanditse yuko bavuga bati aucune procédure de révision mwibwiza shingiro article y'amajana ya mirongo icenda n'icenda aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l'unité nationale à la cohésion du peuple burundais à la laïcité de l'état à la réconciliation à la démocratie et à l'intégrité du territoire de la république no mwibwiza shingiro baca bavuga ibintu bimwe bimwe bigira bitushe kuri ivyo bintu ata muntu n'umwe arekure kubihindura urumva hari ibintu byinshi byanditse nk'iyo article abantu benshi barakunda kuyiyobagiza iravuga neza ko hari ibintu bidakorwako nivuga ko hari ibintu biba byavuye muri ajya amasezerano yarusha ingene yagiye arajaho kandi n'iryo bwizwa shingiro bavuga bati bashaka kurija hejuru nama ariko nabo gusa ingorane mu burundi ni uko abantu iyo babonye ari amasezerano canke yari bwirizwa shingiro barondera gukuramo ibintu abanyepolitike biborohereza gusa mu itegeko iyo ari yo yose bwana ndikumana umuyobozi wa senderi yavuze ko ibyo bisabwa n'abanyagihugu barenga mirongo icyenda ku ijana gisabwa n'abanyagihugu barenga mirongo icyenda ku ijana ibyo igituma na- ubwa mbere amasezerano yarusha agishyirwa mu ngiro bavuze bati yategereza kubanza gusigurigwa abarundi bakamenya ibiyarimwo icyo bita bakivuga bati mu masezerano yarusha ati large campagne de sensibilisation ni ukuvuga abarundi benshi ntibazi ibiri mu masezerano yarusha kuko iyo kampanye ntiyigeze ibaho iyo yose ni ikosa ry'abanyepolitiki jewe ndumva umunyagihugu aje avuze ati ayo masezerano ntazi uko- ntazi n'ibirimo umunyagihugu ntazi yuko n'ibi turiko turakora umunsi biva mu masezerano yarusha ntazi neza yuko mu guhagarika ingwano mu bihumbi bibiri na- na kabiri canke na gatatu ari rya migwi igwana ya za sendede na za fn na zandi ntazi ko bizana n'amasezerano yarusha iyo yumvise umukuru w'igihugu agiye gushyiraho umugwi wo kure wo kure no kurekuriranira ntazi ko hari amasezerano yose ari- ariko arabikora leta abanyepolitiki ikosa rya mbere ryonyene mu byo bavuga bavuga bati babanze kwigisha abanyagihugu bumve iyava n'iyaje niba uri kurumviriza abategetsi bamwe bamwe hari abo bumva neza yuko ayo masezerano ibiri mu bimwe bimwe batabizi baca baravuga bati hategereza kujaho na komisiyo igarantisa ingene aja mu ngiro iyo komisiyo ntiyigeze inajaho amfete ni uko abantu bagenda barasamara nariko nabivuga abanyepolitiki ivyo bibaye kenshi baraba kumbura ibiborohereza ijya article ivuga ibijanye no kugabangana eh, ivy'ubutegetsi akanyo bihutiye mu bwabo abarundi ariko kumenya ko amasezerano ari ayabo kuva ingwano ihagarara gushika uno munsi akibandanya aja mu ngiro reka dufate n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi odase mwiriwe neza mu bisanzwe icyo faustin ndikumana yari yumviriye cyari cyiza ariko ni uko mu bisanzwe ayo masezerano ya arusha nyine niyo yadusubije mu ihumbi aho bamwe bemeza ko ayo masezerano yahonyanzwe abandi bakemeza ko yakurikijwe hanyuma ikigira kabiri ari nacyo nsozerera ko eh, ni ku byo umugwi sende wavuze ushikiriza aho we umenyesha yuko abarundi ibice mirongo icyenda ku ijana bemeza yuko ayo masezerano yokugwaho Eh, ni ukuvuga insiguro y'ibyo bice mirongo icyenda ku ijana ni ukuvuga yuko ibice mirongo icyenda ku ijana ari abo banyagihugu badatahura amasezerano ya arusha ni ukuvuga batazi n'akamaro kayo be- be n'icyo ayo masezerano avuga ni ukuvuga uwo mugwi sende ahubwo igikorwa wari ukwiye gukora wari ukwiye kujya kwigisha abanyagihugu icyo ayo masezerano yamaze mu burundi n'icyo ariko aramara kurikeza iyi saha turiko hanyuma muri icyo gihe icyiyumviro faustin ndikumana yari karasaba cy'uko hoba icyo cyibutso niho cyokunda naho ubundi icyifuzo cyo- yu- cy'uko hoba icyibutso mu gihe bamwe bariko barayahonyanga canke bamwe baba basaba yuko ayo masezerano yofutwa nibaze ko icyo cyibutso nticoba gikenewe kuko cyoba icibutso atana kimwe kije kudufasha urakoze cyane odase reka dufate na nkishimana mwiriwe neza cyo muri bake navuga nti nimba uyu munsi aya masezerano dushaka ko tuyakwigiza twebwe abarundi ni uko twubakiye aho dushaka- aho dushategerezwa kubakira urashaka kuvuga iki Twafashe ibibazo- twafashe ibibazo twari kubakira mu gihugu cyacu cy'u Burundi tuza kubyubakira mu kindi gihugu cy'abatanzaniya uyu munsi yari hakwiye ko tugomana ayo masezerano tukiyubakira ay'iwacu abarundi bose bagombye ibice mirongo icyenda na bingahe ngo by'abanyagihugu nibo batayatahura ahubwo ikenewe si ico abanyagihugu bayatahura kuko yagiye kubakirwa ahandi navyo bibakirwe mu gihugu cy'iwacu twiyubakira ay'iwacu tubone kuyakurikiza reka dufate na ndagijimana mwiriwe neza uriko araba ayo masezerano y'arusha n'ukuri umunyagihugu mutoya n'ukuri nta kintu ayaziko nta kintu na kimwe ayaziko nico gituma n'uwo mugwi abo wabajije bakishura yuko boyafuta ntibazi ikintu na kimwe ikiyarimwo nta kintu ntaco bazi nico gituma rero bobo bashagira ibishuru bishuru ngo bafute bemwe n'aba- n'abize usanga benshi batabitahura co kimwe bose ntabitahura ugasanga umunyagihugu mutoya wewe agira akagirire ubwa mbere n'uwo dasi yavuze ati ibyo uko byari byiza nyine ko bayibuka n'uyu hari aho yabi- a- a- abigarutse ku cyo nariko navuga amasezerano yarusha mu kuja mu ngiro ikamuja mu ngiro mu bintu byinshi kuvuga ngo nta bantu ntibayabona kumwe hari akantu kamwe kateranije abarundi muri ino minsi kajanye n'ibintu ako rero siko koca gatuma ngo amasezerano yarusha yose ntibayasoma kumwe harimo ibintu byinshi byinshi byose byo byo- mu bwoko no kurekura nane ndabivuga hajya guhagarika intambara none abantu barazi neza yuko igihe sendedevdede ikinyiranira na leta amasezerano yo guhagarika intambara barazi neza ko bijya byari byavuzwe muri akoro darusha amasezerano yarusha bavuze ikigabane kijanye na komisiyo y'amaseserufe nyine amahategeza kuba seserufe ivyo ngivyo abantu navyo bazi ibyo byose ariko tubanira tuja muri kimwe mu kindi ico kintu c'ibiringo rero cateranije abarundi ico coca kibi intandaro yo kuyavuta bogenda bakica bakarata inkoni n'ivy'ibiringo tubikure mu nzira gute ko vyari bizanye na protokoli y'intwari ibereye na cane cane yuko bavuga bati lomare burundi yava hehe ikibazo c'uburundi c'ingwane cavuye hehe baravuga ko ari ibintu vyo gu- n'ibijanye n'ubutegetsi ko birimwo ico rero ya- cari nyinshi ako kantu kamwe rero siko nshamika yuko ngo batumvikanye ku kantu kamwe ngo amasezerano ngo ni ukuyasiga isaha yose kandi noneho mu mugwi bari bavuze ko ujaho bavuga bati umugwi ujaho kuzurarara kuzurarama ingene aja mu ngiro france bavuga bati voiremere interpretation divergente eventuelle kugira uco turaraba igihe abantu bayasoma none uwo mugwi ko wari uhari turinze tuyasoma kumwe gute kandi uwo mugwi batwiza ko batangiye kuzura ducira inzira y'ivyo kuva ico byari yavuze ngo ngo ayo masezerano ngo kubona ngo yatumiye muri tanzania ngo saya abarundi kuja muri tanzania cari ikibanza abarundi bashobora guhuriramwo abarundi rero ba- baca biyobagiza ibintu barazi ko hari imigwi y'ikinyarwanda kirya gihe none rya migwi wari kuyibwira ngo iza kugira ibiganiro ngaho i bujumbura vyakunda canke politike bari barahunze hanze bashobora kuza ngaho i bujumbura ivyo ni ibintu twibuka ibi vyari bihari bageza guhurira hanze yari amasezerano y'abarundi bafashwa n'amakungu kandi ico yashitseko yaragishitseko nibabarekere gusamara ngo nuko yabereye muri tanzania ngo acacikayo abanyamahanga ni ay'abarundi n'abarundi bayagize bayasinye hari uyu nguyu nanone wabajije ngo niba muvuga ko ayo masezerano ya arusha atigeze asigurirwa abanyagihugu mu buryo buhagije ngo kuki mwebwe nk'amashyirahamwe ategamiye kuri leta mwafata icyo cyemezo mukaba mwakora ako kazi abandi batakoze yego twebwe tusiba turiko turakora nyene none igihe dusohoye amatangazo tuvuga ko iyo tariki tokwibagiranwa tugasohora amadekarasiyo kw'iradiyo mukaduha ibiganiro ese ubwo twari kwambi tubaza turiko turasigura ibirimwo ni uku nyene mugabo icaba ngombwa naho ni uko intwaro ariyo yoca ibikora kuko intwaro ishika kure ifite abategetsi mu makomine ku mitumba ikintu cyo kirakorwa n'abajejwe intwaro kirashika kure gusumba mugabo twebwe aho tugeza tubanira dukora kuko ayo masezerano aki- akiri karaja- akiri kara- akiri karakora ico gihe twari mu mashyirahamwe y'urwaruka muri za mirongo icenda navyibuka n'ubu rero turabandanya nico gituma izo nzandiko tuguma tuzisohora namwe tukaba tubashimira kubona muduhaye ibiganiro kugira nyene n'uwatarabimenye ashobore kubimenya
uyu rero yari umuyobozi w'ishyirahamwe pariseme faustin ndikumana aho yavuga ko uyu munsi itariki mirongo ibiri n'umunani y'ukwezi k'umunani itariki yibukirwa ko amasezerano y'iyarusha muri tanzania amasezerano yatewe ukubwi k'umuntu n'abarundi y'iyarusha muri tanzania yohora yibukwa mbese mbese ika- ika- ik- ikibu- ikubuki- ikubakirwa n'icibutso c'ayo masezerano yari mu kiganiro rero muri isanga cyo kuri uno muhingamo ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu edi rwema
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
turabashimiye mwebwe mwese mwari muteze amatwi iradiyo ijwi rya amerika aha niho hagarukiye ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikoro mwari kumwe nanjye hozine munezero washyize hamwe ibiganiro ni inosa kimenyi mu buhinga bw'ibyuma hari zorniyake voyiteke nabo nyine ndabashimiye nuko rero mugira umugoroba mwiza